na mengine kadhalika. Toto si unani
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese turahera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini turakurikiza ko ikiganiro iwanyu mu ntara gikwirikirwa n'ikiganiro c'umuziki ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu duhere rero ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini abategetsi b'inzego z'igisivire n'iza gisirikare mu ntara ya cibitoke mu burundi ejo kuwa gatanu bagendeye akarere ka rusizi mu burengero bw'u rwanda mugenzi wacu temisidoke mutijima yarakwirikiraniye hafi urwo rugendo mu mpera z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize nibwo ubutegetsi bw'u Burundi bwatangaje ko imipaka ihuza icyo gihugu n'u Rwanda ifunguye kandi ari nyabagendwa byari ibyishimo ku baturiye imipaka bari bamaze imyaka irenga itanu batagenderana nk'uko abaganiriye n'ijwi rya Amerika icyo gihe babigaragaje nanezerewe cyane pe byashimishije nabyinye na- na- nashimiye perezida w'u rwanda mana namushimiye nta umve sinabona ikintu na kimwe navuga n'ibindi byose aba bantu rwose bari badufitiye akamaro kandi natwe rwose tubafitiye akandi kamaro nabyumvise guhera ejo ko bafunguriwe abaturage twanezerewe ubu amezi agiye kuba atandatu icyo cyemezo gifashwe nyamara ku bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu byombi baravuga ko na n'ubu ubwo butarashoboka aba ni abaganiriye n'ijwi rya amerika i bugarama ho mu karere ka rusizi bahoze bambutse ibicuruzwa ku mupaka wa ruhwa nta kintu buno turi komotsa kubera ko inzira zitarongera kugenda neza batubwira ngo hajya injya zabo z'i burundi ntibashaka ko zijya mu rwanda mu bucuruzi harimo ikibazo na niyo mpamvu ubona twagiye dusubira inyuma kubera ko nta buryo twambutse ibicuruzwa ngo tuze tubicuruze ntabwo dushobora kugendayo baduhereze ibyo tuzana ahubwo tura- turagura tukarya bakatubwira murye muhage ariko ntagire icyo mwomotsa mujyana iwanyu ibibazo bibangamiye urujya n'uruza ku mipaka ntibigaragara ku banyarwanda gusa ahubwo no ku barundi bahoze bakoresha imipaka ndetse n'ibyambu bihuza icyo gihugu n'u rwanda ariko bikabana n'ubu bitarafungurwa abo ni nk'abo muri komini mabayi bahoze bakoresha umupaka ruhororo bweyeye kumbure nk'umunyarwanda ararangura utuntu akaduhereza umuzigikira akadudushikanira hariya tuguhembe ugasanga arasiye abantu irabonetse ariko isaha uyu mwanya dupfanye agahinda turarabisha amaso nta nubwo tubasha kugira ene kubashikira intuntu n'agahinda byaratwishe turifuza ati none ko handi bahugura imipaka twebwe bakaguma batubanira twakoze iki inka za viriya tukazigura tukaronka akanyama ariko ubu ngubu inzoka zamaje no kutwica nta n'agafumbire tukinabona ku buryo kodufasha mu rugo aba bagasaba ko abategetsi b'impande zombi bashaka uko bakemura iki kibazo ubuhahirane bugasubira uko bwahoze mbere dusaba ko batworohereza tukaza duhahirayo wenda icyo twabonye gishobora kuba cyaduhereza isabune bakemera tukakirangura abarundi nabo baba baje no mu rwanda baba babonye hari icyo barangura bikemera nabo bakakirangura twumva nyine ko bafungura imipaka tukajya duhahirana tukagenderana tugahahirana tukishimana nk'abavandimwe muduserukire mu by'ukuri mudu- mutujye imbere nacu buguruye umupaka eh, nacu turebe yuko two kwisununura ubukene turimo tubuvemo inzego z'ubutegetsi ku ruhande rw'u Burundi zivuga ko icyemezo cyo kutemerera ibicuruzwa biva muri icyo gihugu bijya mu Rwanda cyafashwe mu gihe imibanire hagati y'ibi bihugu byombi itari imeze neza nyamara bwana Kaheme Bizoza utegeka intara ya Cibitoke mu Burundi akizeza ko iki kibazo kigiye gukemuka binyuze muri komisiyo yashyizweho none ihuriweho n'intara ayoboye ndetse n'intara y'uburengerazuba mu Rwanda ijwi rya Amerika twavuganye nawe ubwo yari mu ruzinduko i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatanu twabonye ko iyo komisiyo niyamara gukorana ibyo birimwo ah, abo muri obr ibyo birimwo ah, ku mpande zose ibyo birimwo abajejwe eh, uruja n'uruza rw'abenegihugu cyangwa abaturage ibyo birimwo n'abajeje intwaro ntibave mubaza rero tuvuze intwaro n'abayobozi mu kinyarwanda ibyo birimo rero n'aba- n'abajeje umutekano b'abapolisi iyo komisiyo twayihaye yuko mu ndwi zibiri izoba yagiyeho iciza kwiga ibyo byose icyo kibazo mwatubajije kirimo cyo guhanahana ibifungurwa ku ruhande rw'u rwanda naho guverineri w'intara y'uburengerazuba bwana habitegeko francois akavuga ko iyo komisiyo izafasha mu kumenyesha abategetsi bakuru ingorane zihari n'ibyifuzo by'ibyakorwa kuko bo nk'abayobozi bo mu nzego zo hasi ari byo badafitiye ubushobozi ariko ntabwo twafata umwanzuro ngo eh, jeto nisubireho eh, mupaka abakoreraga ku mupaka wa ruhwani basubireyo umupaka wa bwehe ufunze ubu ntufungurwe kuko ntabwo biri mu nshingano zacu biraturenze ariko kubagezaho icyifuzo cy'abaturage kandi cyumvikanwaho n'impande zombi byo ni inshingano zacu nicyo twakoze rero uyu munsi tuvuga ngo iyo komisiyo cyangwa se uwo murwi nujyeho ubinononsore ukore icyegeranyo gishyikirizwa inzego zibishinzwe bagifateho umwanzuro nkibutsa ko imipaka ihuza ibi bihugu by'u rwanda n'u burundi yamaze imyaka irenga itanu ifunze biturutse ahanini ku mubano watosekaye hagati yabyo kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu intandaro y'ibyo ikaba ihirikwa ku butegetsi ryaburijwemo rya nyakwigendera pierre inkuru nziza u rwanda rwashinjwe kugiramo uruhare mu gihe impande zombi zishimira ko uyu mubano urimo kuzahuka ariko biragaragara ko ubuzima butarasubira uko bwahoze temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda ikiza cyakorera mu ikambi ya burengo iri ku nkengera z'igisagara cya goma mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kimaze guhitana abantu mirongo itatu ariya sanka darius umumenyeshamakuru wa radiyo ijwi ry'amerika igoma afise inkuru y'imvaho iyi nkambi ya burengo igizwe n'imiryango irenga ibihumbi birindwi abarimo bayijemo bahunga imirwano hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa makumyabiri na gatatu mu duce twa teritwari ya masisi iyi ndwara iterwa ahanini n'isuku umwe yibasiye cyane cyane abagore n'abana ibi bibazo biriyongera ku bindi izi mpunzi zifite birimo kubura aho baryama n'ibifungurwa nk'uko babyivugira abavuganye n'ijwi rya amerika mu gitondo cyo kuri wa gatanu bavuga ko iyi ndwara idakumiriwe ishobora guhitana abantu iyi nkambi yegereye kandi umujyi wa goma utuwemo n'abaturage barenga miliyoni ebyiri mukamuremyi Josefina yahunze avuye iki cyanga avuga ko bahangayikijwe n'iyi ndwara ya kolera tumaze gupfisha abantu batandatu abagore babiri n'umugabo umwe abana batatu b'imyaka ine bishwe n'iyi ndwara ejo bundi twarabahambye hano hose barabibonye iyi ndwara manake yaje nk'icyorezo n'isuku ni nkeya amawese ntayo cyane cyane amazi n'isabune b'imyaka imirire mibi tuja gutoragura ku madepo aho abacuruzi bamena bitagifite intungamubiri abandi nka sina uwemeye ntibamenyereye ubuzima bwo guhunga uyu ni umupfakazi umugabo we yapfiriye mu mirwano yabereye hafi ya sake twasanze asina mu bitaro arwaje umwana w'imyaka ibiri ku bwe kurwara ni bibi ariko iyo yiyongereyeho inzara biba bibi kurusha indwara iri kudufata mu nda agwaye idiyara umwana ndabase ndagaro kabura icyo wakora ugashaka nimba wokora make ngo wahunganye abana kangara ufite abana kangara gushaka icyo yabahereza kabura make akagamba kumva turiganiye atwicyo twosaba cyane cyane guverinoma idusayidiye idushake wenda agasada niyo yoja ikagakwiza n'ubu tugatosheka wenda barariye abana bakareba ukuntu bobaho n'udukoresho amazi muno bari kujya barasuka bandu ni benshi uretse abagore n'abana bibasiwe cyane n'iki kibazo cy'indwara ya kolera abagabo nabo bavuga ko batorohewe abarwaye indwara bakayikiruka bavuga ko batayifuriza undi Seletin Sibomana amaze icyumweru avuye mu bitaro batwambitse n'ibikomo mbega bamwe bafashe amajeto abandi bagabo bamwe barahembwa abandi bahembwa ibiryo si cyo kiri gutuma turira turukurira ngo twabuze ibiryo turukurira ibiryo tukarya n'umunyu abahagarariye ibitaro byubatswe n'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MCF muri iyo nkambi ya Burengo bavuga ko bakomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo umubare w'abandura udakomeza kwiyongera umuforomo Amani Kerezi ni umwe mu bahagarariye ibyo bitaro twebwe hano ku ivuriro ry'iyi nkambi dukomeje kuvura abarwayi b'indwara ya kolera kandi kubera ibi bibazo byinshi abantu hafi mirongo itatu bamaze gupfa abari hano turi kureba yuko dukomeza kubaha imiti dore ko uyu mubare wabo uri bugabanuke raporo y'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka mcf yatanze ku cyumweru gishize iravuga ko mu mezi abiri gusa umubare w'abanduye kolera wavuye kuri mirongo itanu na babiri ugera kuri magana atatu mirongo itanu n'umunani abakize ni mirongo itatu ku ijana y'uwo mubare ariko benshi barimo gusubira mu bitaro kubera isuku nkeya mu guhangana n'icyo kibazo cya kolera mu nkambi mcf ivuga ko yongereye amazi meza iha impunzi ndetse ikaba yarubatse imisarane magana abiri uyu munsi igera ku ijana na makumyabiri irakoreshwa ali asanka darius ijwi rya amerika igoma muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara twigire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
irahe mu buhorandi umwe mu baganga batatu b'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe basuzumye felician kabuga yabwiye urwego rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga ko uregwa afite uburwayi bwo kwibagirwa cyane cyane n'ubwo gutakara mu ntekerezo temistokiri mutijima muganga porofeseri henry kennedy uri mu bagize itsinda ry'inzobere eshatu z'abaganga bigenga bakoze isuzumabuzima rya kabuga uyu munsi yasubije ibibazo by'ubushinjacyaha ndetse n'iby'ubwunganizi bwa kabuga ni ibibazo byerekeranye n'iryo suzumabuzima na raporo we na bagenzi be bashyikirije urukiko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu ko kabuga atagifite ubushobozi mu by'imitekerereze bwo gukurikira neza urubanza rwe umushinjacyaha rupert eldekin yabajije muganga henry kennedy igihe isuzuma we na bagenzi be bakoreye kabuga ryamaze uyu muganga asubiza ko atanditse ibijyanye n'igihe bamaranye na kabuga ubwe gusa yongeraho ko bamaze amasaha yose ya mbere ya saa sita n'igice gito cy'amasaha y'ikigoroba bavugisha abantu batandukanye bo kuri gereza barimo n'abaganga ariko kuri kabuga atamenya igihe nyacyo bamaranye nawe umushinjacyaha yabajije muganga kennedy ururimi kabuga yakoreshaga igihe baheruka kumusuzuma mu kwezi gushize kwa kabiri uyu muganga asubiza ko yakoreshaga ikinyarwanda asemurirwa akanyuzamo akavangamo n'igifaransa gikeya ariko ko nta cyongereza yavugaga cyangwa se igihorandi aho umushinjacyaha yabwiye muganga kennedy ko muri raporo ya muganga wa gereza yo kuwa makumyabiri n'umwe w'ukwezi gushize avugamo ko ajya gusuzuma kabuga we yamumenye kandi yanamusuhuza amubaza ngo umeze ute mu cyongereza undi agasubiza mu cyongereza ngo meze neza abaza uyu muganga niba ibi hari icyo bisobanuye ku bushobozi bwa kabuga no kuba mu bijyanye n'intekerezo ashobora kuba hari ibyo yakwiyungura mu gukoresha ururimi muganga kennedy yasubije ko ibyo ari ingenzi cyane avuga ko ubundi kugira ubushobozi bwo kwiga ikintu gishya no kumenya kugikoresha muri ubwo buryo bitajyana n'uburwayi bwo kwibagirwa bwa dimensiya ariko yongeraho ko atamenya niba kabuga yaba yari asanzwe azi amagambo make y'urwo rurimi cyangwa se ari ayo yize hanyuma umushinjacyaha eridekin kandi yongeye kubaza uyu muganga ku byo yabwiye urukiko kuri uyu wa gatatu byerekeranye n'ingaruka gukomeza urubanza byagira kuri kabuga aha muganga kennedy yongeye gusubiramo igisubizo kabuga yabahaye ubwo bamubazaga niba ashaka ko urubanza rwe rukomeza aho muganga avuga ko kabuga yababwiye ko arwaye cyane bityo atifuza ko rwakomeza yongeraho ko ubwo bari mu kumusuzuma mugenzi we yabajije kabuga niba bakomeza kuvugana kabuga abanza gusubiza ko atumvise ibyo amubwiye nyuma amusobanuriye kabuga asubiza ko atabasha gukomeza kuko arwaye kandi gukomeza bishobora kumurembya kurushaho umushinjacyaha eridekene yanabajije muganga kennedy ku burwayi bwo gutakara mu ntekerezo bise delirium byavuzwe ko kabuga afite amubaza ku bijyanye niba uko kugira ibihe byo gutakara mu ntekerezo bishobora gukira aha muganga kennedy yasubije ko bishobora gukira ariko ikibazo kiba mu gihe icyateje uko gutakara mu ntekerezo cyaba cyarateye ukwangirika kudakira ku bwonko ni uburwayi inzobere yavuze ko bugabanya ubushobozi bw'umuntu bwo gusobanukirwa ibyo yumva no kubiha umurongo ibyo avuga ko ari nako bimeze kuri kabuga ku ruhande rw'ubwunganizi bwa kabuga umunyamategeko dove jacobs yabajije muganga henry kennedy niba byakwemezwa ko kabuga afite uburwayi bwo kwibagirwa cyane muganga kennedy avuga ko ariko bimeze ubwo burwayi abufite uyu munyamategeko abaza no ku byavuzwe kuri uyu wa gatatu mu rukiko ko umurwayi ashobora kujijisha abaganga mu myitwarire mu gihe cy'isuzuma agamije kuyobya urukiko abazi inzobere niba byabaho ko umuntu yigaragaza nk'urwaye kandi akabikora igihe kirekire ku bantu banyuranye muganga kennedy aha yasubije ko ku bijyanye n'igihe kirekire adasobanukiwe n'icyo uyu munyamategeko ashatse kuvuga nyamara ko ku byo azi ubwe ndetse n'undi muganga wese w'indwara zo mu mutwe bishoboka ko umuntu yajijishwa ariko yongeraho ko ashingiye ku bimenyetso bihari kuruta gushingira ku marangamutima yavuga ko kabuga arwaye indwara yo kwibagirwa cyane kubera ikibazo cy'igihe iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa kabuga kuri muganga henry kennedy bitarangiye umucamanza ayani bonomi yanzura ko bikomeza kuri uyu wa gatanu ari nabwo abandi bacamanza bagize inteko iburanisha nabo bazaba zinzobere nongeraho ko umushinjacyaha w'urwego rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga serge bramet azakorera uruzinduko rw'iminsi itanu mu rwanda mu cyumweru gitaha azabonana n'abategetsi bakuru barimo minisitiri w'ubutabera abahagarariye abarokotse n'abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda mu byo bazaganiraho harimo urubanza rwa felician kabuga rubera irahe n'ibikorwa bizakorwa kugira ngo abagishakishwa abakekwaho ibyaha bagezwe imbere y'ubutabera raporo y'urugendo rwe izagezwa ku nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano mu kwezi kwa gatandatu mu karere ka rwamagana mu rwanda mu burasirazuba bw'icyo gihugu umusore yishe nyina kubera imigenzo gakondo inzego z'ubuyobozi zemeza ko birimo amayobera erike bagira ubusa amakuru ijwi rya amerika ryamenye aremeza ko ubwo bwicanyi bwabereye mu murenge wa munyiginya akagari ka cyarukamba mu mudugudu wa kabenda ahagana ku gicamunsi cyo ku wa gatatu w'iki cyumweru saa munani n'igice nk'uko bigaragara muri raporo yakozwe n'inzego z'ubuyobozi bwo muri ako gace byabereyemo isobanura ko uwitwa jean niyitegeka w'imyaka makumyabiri n'umunani y'amavuko yatawe muri yombi ku bufatanye n'inzego z'umutekano iz'ubuyobozi bw'ibanze n'abaturage ni nyuma yo kwicanya n'umubyara jacqueline mukarutembya w'imyaka mirongo ine n'icyenda y'amavuko amukubise igiti mu mutwe agahita yitaba imana nk'uko bikubiye muri iyo raporo iyo raporo ijwi rya amerika ifiteho kopi ikavuga ko n'iyitegeka yishe nyina amukubise bishingiye ku makimbirane bari bamaranye iminsi wabo mu rugo raporo ikavuga ko ayo makimbirane muri uwo muryango wa nyakwigendera yarashingiye ku migenzo gakondo aho ukekaho icyaha mu bihe bitandukanye yarwaraga indwara bise iz'amayobera hanyuma nyina umubyara akajya amusaba ko baryamana nk'umugabo n'umugore kugira ngo abone kumuvura nk'uko bikubiye muri iyo raporo yakozwe nyakwigendera akimara kwitaba imana raporo ivuga ko mbere atarapfa abaturage batabaje mukarutembya bamubwira ko umuhungu we yagiye mu mwobo yari yabanje kwicukurira agamije kwiyahura nyina umubyara ahageze ngo yasabye ko abari aho bamureka akajya mu nzu kwivurira umwana abaturage bakemeza ko nyakwigendera n'umuhungu we bahise binjira mu nzu bakikingirana bagatindamo mushiki wa nyakwigendera ariwe chantal mudahogora w'imyaka makumyabiri n'ibiri y'amavuko ahageze yinginze musaza we amusaba gukingura raporo ikemeza ko mudahogora akigera mu nzu yatunguwe no kubona umurambo wa nyina dutegura iyi nkuru amakuru yemezaga ko umurambo wa nyakwigendera wari ukiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya rwamagana ni mu gihe ukekwaho icyaha we afungiwe kuri sitasiyo ya polisi ikigabiro y'i rwamagana ku murongo wa telefone ye ngendanwa bwana augustin muhinda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa munyiginya mu karere ka rwamagana ibyo byabereyemo yemerera ijwi rya amerika iby'ubu bwicanyi
nibyo yamujijije iki bo ntabwo turabimenya iperereza ririmo rirakorwa na ribu bo ntabwo turabimenya neza ribu niyo iza gutanga amakuru afatika yego twebwe ntabwo kuko ribu niyo dutegereje ko iza gutanga amakuru twabwiwe ko umuntu yapfuye nyuma ribu yatangiye iperereza biri buvemo n'ibyo tuza kubamenyesha tumaze kumenya amakuru avuga ko inzego z'ubugenzacyaha zatangiye iperereza kuri iki kibazo ijwi rya amerika ryahamagaye bwana thierry murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rigamije kumenya andi makuru yisumbuye ku bikubiye muri raporo ngufi yatanzwe n'inzego ku rupfu rwa nyakwigendera umuvugizi wa rib ntiyitabye telefone ye ngendanwa ntiyagize n'icyo asubiza ku butumwa bugufi twamwoherereje iyo yemera kutuvugisha mu bibazo twagombaga kumubaza harimo icyo kumenya imibare mu gihugu hose itanga ishusho rusange n'uburemere bw'ikibazo cy'ubwicanyi bumaze iminsi bwumvikana mu muryango hirya no hino mu rwanda bushingiye ku makimbirane mu ngo mu bitangazamakuru cyane iby'imbere mu gihugu hashize iminsi humvikana abashakanye umwe yica undi bapfa amakimbirane ashingiye ku mitungo nicyo kimwe no kumva abana bishe ababyeyi babo bishingiye ku makimbirane y'imitungo ubundi hakumvikana abatema abandi bishingiye ku makimbirane yo mu miryango n'ibindi aha muri aka karere ka rwamagana ntabibutsa ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ijwi rya amerika yabagejejeho inkuru y'umugabo mu murenge wa karenge wishe umugore we urw'agashinyaguro umurambo we akawumarana iminsi mu nzu nyuma akigira inama yo kuwubaga inyama zibora akazijugunya mu musarani zitabora akazijyana mu rufunzo nk'uko yaburanye abyemera ni nawo mwaka mu mujyi wa kigali remera muri gasabo humvikanye undi mugabo wishe umugore we arangije acukura umwobo mu gipangu babanagamo amaze kumutaba hejuru ye ahatera imboga uboshye akarima k'igikoni iyo miryango yombi yabayemo ayo mabara inzego zemeje ko intandaro yari amakimbirane yo gucana inyuma ku bashakanye yababaga amaze iminsi ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi ibiciro by'ibikoresho by'ibanze bimaze kwikuba gatatu mu gihe kitageze ku mezi atatu abaturage barasaba leta gukuraho imisoro n'amahoro ku biribwa biva mu mahanga ni inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi mugezwaho na thierry vendayishimiye ibiciro by'ibyankenerwa byatanguye kuduga kuva mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nk'uko abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'uburundi babivuga intara ya cibitoke iri mu burengero bw'uburundi isanzwe yimbukamwo ibitegwa mbumbarugo nk'ibiharage ibigori n'imyumbati yamara uno munsi ibiciro by'ibyo bifungurwa biduga uko bukeye uko bwije abahatuye baratakamba ikiro cy'ibiharage gifashe bine n'atanu bitanu ikiro cy'ubududu cyaba kigura amajana atanu amajana ane n'itanu ubu kigeze ku bihumbi bibiri igihumbi n'amajana umunani nta n'umunsi n'umwe ikiro cy'ubududu cyari bwashitse n'igihumbi nta n'umunsi n'umwe umuceri wari bwagura ibihumbi bitatu uno munsi turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja ubu ikiro cy'ubududu buhuye n'ibihumbi bibiri n'abiri umuceri ni bitatu n'atatu ahubwo abana bagiye kudutukurana natwe ubwacu twatukuye naco gituma yo twosaba leta vurema ko yofasha abenegihugu kugira ngo batwibuke abantu benshi bararembye ico kibazo c'ubuzima buzimbye kiravugwa no mu ntara z'uburaruko bw'uburundi aho ibintu bitoroshe nk'uko abahaba babibwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika nko mu ntara ya kayanza imwe mu miryango iba ku mugwa mukuru w'iyo ntara ivuga ko itagishobora gufungura kabiri ku munsi kubera ibiciro byabaye ndanse kontu bizimbye ubu ujyanye ibihumbi bibiri ugura ikiro kimwe cy'ifu wajya kugura ibiharage ujyana ibihumbi bine aho biba ari iby'ijoro rimwe aho utegerezwa kubagaburira rimwe ku munsi nayo bajya kabiri ntabyo woronka mbere no kwibabuza kwiba bo kugurura nk'imihora ibintu bigatembera bikaza biza natwe dusuma ariko rero biracyagoranye ababa mu ntara y'amakamba by'umwihariko binubira ko iduga ry'ibiciro riteye ubwoba kandi ko n'ingaruka ari nyinshi uhereye ku biharage ku bigori ku ifu y'imyumbati yakunda gufungwa cyane ngaha mu buragani genda hamaze imyaka itari mike mu gasani nibwo imbonaho ifu y'imyumbati kugwa ibihumbi bibiri n'amajana abiri ibigori nabyo byo byarabaye akabera abahinga kuko ikiro cy'ibigori kize ku bihumbi bibiri n'amajana atanu mu bihumbi bitatu iyo unabironse ingaruka ni nyinshi kuko duhereye nko ku mashuri abana baraye amashuri kandi birumvikana umwana yaja mu ishuri atafunguye aho n'abagiyeyo usanga bariko barasinzira ku mugwa mukuru wa politike igitega igisagara kigira kabiri kirimwo abantu benshi inyuma ya bujumbura ubuzima butera buduga nk'uko bamwe mu bakozi ba leta baba muri ico gisagara babivuga co kimwe n'abandi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu abanyagitega basaba leta guheba amakori ku bidandazwa na cane cane ibiribwa vyinjira mu gihugu bivuye hanze ubuzima ngaha muri kapitale politike unavuga ko buzinze kweri kuko tugiye gusuma dusanga bitugora gusuma imiryango ifungura nabi cane kuko urabye nk'ikiro c'ifu dufate cagurwa kera nk'amajana atanu ubu cigwijwe ko nk'inshuro hafi nka zitanu ugaca uraba n'agashara k'uyu munsi uca usa kubaho ariko mangetengete bitoroshe leta yoyora ikazakora amakori ku bintu bimwe bimwe kugira ngo bishobore kwinjira yego leta kwera nirarabi tugabaniriza ibiciro nk'imiceri ibiharage ndibaza vyokunda hari ibindi nyamukuru biriko biratuma ubuzima butera buzimba mu burundi nk'uko abahinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu babivuga aroyize misago ni umwe muri abo bahinga ashikiriza ko kwitituka ifaranga ry'uburundi riri mu bituma ubuzima butera buzimba bwa mbere ni uko abakeneye ibintu baguma bongerekana mugabo umwimbu ntibongerekane niba nko mu myaka cumi iheze hariho abantu miliyoni icumi uyu munsi turi ko twabaye miliyoni cumi na zitatu usanga abarimyi ari bake cyane abandi n'abakora ubundi buzi bakora mu mahinguriro cyangwa bakora ibindi icya kabiri nacyo ni ukuntu ifaranga ry'uburundi riguma ritagaciro leta y'uburundi itera akama abarundi kugira bakure amaboko mu mpuzu bagwize umwimbu uwo muhinga mu bijanye n'iterambere ry'abantu avuga ko ako kamo kadahagije asaba nyabu na leta y'uburundi gushinga amahinguriro kugira ngo haboneke umwimbu wo gushorera mu makungu haboneke mu gihugu amafaranga y'agaciro mva makungu ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye mu kiringo c'amezi atandatu ya nyuma mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere ajejwe ubudandaji yasiguye impamvu leta ibona ibidandazwa biduga niyo dushinze ibiciro hanyuma baza kuzitura baza kubigura bakaba benshi aba ari amukiza ari naco gituma ahamagarira abarundi bose muri kino gihe tubona ko ibiciro bisa n'ibiriko biraduga kuzimbugwa twirindira hano iwacu tureke kuzimbana ariko twumve yuko dutarikanywa umwungu ku isoko dukurikije ibiciro biba byashinze ibintu biruko mu Burundi mu gihe banki nkuru y'igihugu yerekana ku rubuga ngurukana bumenyi ku biciro by'ibyankenerwa bimaze kuduga gushika kuri mirongo ibiri n'umunani kw'ijana muri kino gihe urakoze Thierry Vendayishimiye aha niho dusoreje aya makuru dukomeje gahunda yo gusigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi w'ikizi nkuba arayiganira mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki
batere Ora kanyana kiburundi Kikina bagacura Ora kanyana kiburundi Kikina bagacura Ora se mwiza wanje Ora se yanjye waje imana icanye iyindi iteze ibiganza ntiwanyirije ku zuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora se mwiza wanje ora se nshuti yanje s'inshuti yanjye hora s'inshuti yanjye hora s'inshuti
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika.